Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Fideli Niyongabo ndabifurije umwaka mushasha muhire w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane aho muhereye hose bibaza ko mwashoboye kuhimbaza neza mu banyu Uh, turanashimira uh, n'abadukurikirana abakunzi bacu ku ruhara rwanyu mwagize mu gutuma ibiganiro byacu bibanogera kurushiriza
mwatumye inshingano zacu tuzigeraho mwatumye radiyo ijwi rya amerika igira akarusho ku yandi maradiyo no ku bindi bitangazamakuru
uwo yari Etienne karekezi umukuru wa serivisi y'ikirundi n'ikinyarwanda kuri radiyo ijwi rya amerika muri iyi porogaramu turifurizanya umwaka mushasha muraza no kumviriza amajwi y'abamenyeshamakuru bacu batandukanye bavuga kuri uyu mwaka urangiye n'uwo dutanguye muracyari kuri radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda baduteze amatwi mwese muri kenya mu burundi repubulika ya demokarasi ya kongo uganda tanzania u rwanda sudani y'epfo namwe mwese aho muherereye hose ku isi umwaka mushasha muhire ubabere umwaka w'amata n'ubuki aya makuru rero tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino ku isi perezida w'uburusiya vladimir putin kuri uyu wa mbere yatangaje ko igihugu ciwe kizokongereza ibitero vyaco mu bibanza vya gisirikare muri ukraine ni nyuma y'uko ukraine ikoze igitero gikomeye cyane mu mpera zindwi irangiye mu gisagara ca belgorod mu burusiya perezida putin yavuze kandi ko atacaha cakozwe ku basivile kizokwijana yabitangaje igihe ariko agendera ibitaro by'igisirikare mu gisagara ca belgorod putin yavuze ko uburusiya buzobandanya gukora ibitero mu bibanza vya gisirikare muri ukraine yamenyesheje ko ari byo uburusiya buriko burakora muri iki gihe kandi ko ariko buzobandanya bubigenza mu bitero bumaze ikiringo kigera ku myaka ibiri bukora muri ukraine perezida putin abitangaje mu gihe ukraine yavuze ko uburusiya bwakoze ibitero bitari bike vy'utudege tutagira abadereva bita drone ku butaka bwayo ku munsi w'impera z'umwaka putin yavuze ko igitero ukraine yakoze mu gisagara ca belgorod ari igikorwa c'iterabwoba yagirije inteko za ukraine ko zakoze n'impaka ico gitero ku banyagihugu bariko batembera mw'ibarabara igitero gikomeye ukraine yakoze ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye mu gisagara ca belgorod mu burusiya cahitanye abantu mirongo ibiri na bane abandi barenga ijana barakomereka ico gitero cabaye inyuma y'uko uburusiya bukoze ibitero bikomeye mu bisagara bitari bike vya ukraine abantu batandatu bari mu muyobozi wo ku rwego rwo hejuru mu karere uh, bahitanywe n'igitero c'abantu bari bitwaje ibigwanisho mu ntara ya abiye muri sudani yo mu manuko inkuru dushikirizwa na eugene mukwankusi iyo ntara sudani yiti yayo na sudani y'epfo bikaba uko ni akarere gakize kuri peteroli gahoramo urugomo aho imitwe ishyamiranye ishingiye ku moko y'abadinka ni ukuvuga abatwikidinka bo muri leta ya warapu ya sudani y'epfo bituranye n'aba ngokdinka bo muri abiyeyi bahora mu mpaka bamananira imbibi z'aho ubuyobozi buherereye umuyobozi wungirije w'intara ya abiyeyi nunu deng n'abo bakorana bagabweho igitero ku muhanda uva abiyeyi ujya mu mujyi wa anet ubwo barimo gutaha bavuye mu ruzinduko rw'akazi muri komine ya rumamere aho bari bagiye kwizihiza umwaka mushya nk'uko abayobozi muri guverinoma babivuze tereza cor umunyamategeko wo muri sudani y'epfo yagize ati umushoferi we n'abamurindaga babiri hamwe n'abandi bantu babiri bari bashinzwe umutekano w'igihugu bose barishwe burisi koci minisitiri w'itangazamakuru muri abiyi yamaganiye icyo gitero cyo ku mugoroba wo ku cyumweru ku rubyiruko rufite intwaro rwo muri komine ya twik y'intara ya warapu kandi yavuze ko imirambo itari yakurwa aho abantu biciwe mugenzi we wo muri leta ya warapu william wall yavuze ko hakiri kare kugira ngo hagire utungwa agatoki mu kwezi kwa cumi na kumwe k'uyu mwaka ushize nibwo mu karere haherukaga kuba ubushyamirane bushingiye ku bwoko bwaguyemo abantu babarirwa muri mirongo
ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu bayadushikirije muri ko mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dusubire kubifuriza umwaka mwiza muhire w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane mu butekanigwemwo mu banyu twumviriza aka karirimbo nuye ka aba
No more champagne, and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. May we all have our homes, our will to try. If we don't, we might as well lay down and die. You and I. Sometimes I see all the brave new world arise, and I see how it thrives in the ashes of our lives. Oh yes, man is a fool, and he thinks he'll be okay, dragging on free to play, never knowing he's astray. Keeps on going anyway. Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. May we all have our homes, our will to try. If we don't, we might as well lay down and die. You and I. Seems to me now that the dreams we had before are all dead. Nothing more than confetti on the floor. It's the end of a decade in another ten years' time.
ako ka karirimbo ka k'umugwi aba uh, wagize amateka cyane mu bijyanye n'indirimbo uh, n'umuziki uh, kitwa new year muracari kuri radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda baduteze amatwi aho muherereye hose haba mu burundi repubulika ya demokarasi ya kongo uganda tanzania u rwanda sudani n'ahandi muherereye hose ku isi tubifurije umwaka mushasha muhire w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri na kane mugiremwo imigisha mu miryango yanyu n'abanyu
turahera kuri joshua joshua ikaze ku ijwi rya amerika Ego, umwaka mwiza josh nasi, Eh, gurakomega josh ego, wiga mu wa kangahe josh mu wa gatanu, mu wa gatanu hehe kuri IPA, wahimbaje none mwaka neza na noweli neza ga josh ego, mm, wakoze iki ngiye kuri Pulawu, mama ara- aranshimira, aha wakoze neza mu ishuri ga josh ego, wabaye wa kangahe
cumi na kane, wabaye wa cumi na kane urumva rero mu mwaka uza uzoce uba nk'uwa mbere sivyo ego, Eh, nuko Josh ndakure rero wipfuriza umwaka mwiza abana batandukanye b'abagenzi bawe hamwe n'abandi ufise ku mutima sivyo
ego, Ego.
nifuje mama wanje, se wanje, na tanta wanje, hamwe n'abagenzi banje, urakoze cyane Josh ugira umwaka mwiza kandi mama nawe nyene umubwiye ngo kw'ijwi rya Amerika bakwifurije umwaka mwiza sivyo Eh, murakoze, urakoze cyane Josh ugira umunsi mwiza n'umwaka mwiza ngaho mu Burundi nasi, merci turafise Eliona ku yundi murongo wa telefone Eliona ikaze kw'ijwi rya Amerika murakoze ego urakomega Eliona ego namwe ego natwe turakomeye umwaka mwiza Eliona
ya twese uherereye hega Eliona muri suwede muri swede mwahimbaje gute umwaka mushasha twaragiye mu misa hama ku murango twaragiye nkaba kuzine banje hama nowe nayo yagenze gute nicyo kimwe wagize gutyo nyene ego nuko rero eliona ukaba wipfuza kwipfuriza umwaka mwiza abandi abakuze bose banje nyokuru muri mu burundi hama nyokuru na sokuru muri canada nkaba bagenzi banje n'ababyeyi ba- banje n'abo tuvukana n'abandi muvukana eliyona uri muri suwede mbwa twumva n'ikirundi cawe kimeze neza umaze igihe kingana gute ngaho naravutse ngaha U- wavukiye ngaho onye eh, ufise imyaka ingahe mfise cumi n'itanu nuninde yakwigishije ikirundi neza gutyo none ga eliyona ni mama na papa wacigiye mu muryango ugashobora kukivuga wavukiye ngaho onye ukaba umaze imyaka cumi n'itanu bakikwigisha gute ga Muhira.
eliyona Eh?
muhira wacigiye muhira bakikwigisha gute muhira muvuga ikirundi gusa ego eh
nikiswedwa n'igiswedwa ku ijwi rya amerika turifuza ko mu mwaka uza tuzoha akanya abana batandukanye bari bari hirya no hino ku isi wumva twogira iki mu bana batwumviriza kugira ngo mwisange mu biganiro by'ijwi rya amerika itumira abana tuzobikora ipfurize rero umwaka mwiza ufise ku mutima eliyona ababyeyi abatuvukana eh, abakuze banje nyokuru burundi haba nyokuru na sokuru eh, muri canada urakoze cyane tukwifurije umwaka mwiza Epes, murakoze namwe ego ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku murongo wa telefone ngomba nakire umukuru w'igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda ngaha ku ijwi rya amerika etienne karekezi ikaze ku ijwi rya amerika kandi umwaka mwiza n'umuryango wawe twifurije ko babera umwaka w'amata n'ubuki etienne ye urakoze diane Eh.
Eh, nanjye nkwifurije umwaka mushya muhire n'abatwumva bose muri uyu mwanya umwaka mushya muhire umwaka w'ubuzima bwiza umwaka w'amahirwe n'ituze ku mutima kuri bose turashimye ego mwahimbaje neza uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane mwawuhimbaje gute njye ku diane ni umwaka navuga ko nawuhimbaje neza Eh.
mu muryango n'inshuti nk'uko bisanzwe uko tubikora turahura tukaganira tugasangira tukareba ibyo twakoze muri uwo mwaka eh, navuga ko tugafata n'ingamba nshya ariko ikindi cyane ni uko ni umwaka cyangwa ni umunsi mukuru twahimbaje mu baturanyi n'inshuti dusangira kenshi eh, na no- ni nk'umuco niko twa- twabigize nk'umuco ntabwo ari ikintu cyadufu ntabwo tugikoze nk'uko gusa wabaye umuco ko dukora tugasangira tukizihiza umwaka urangiye dutangira n'umwaka mushya ego etienne karekezi rero ah, abakunzi b'ijwi rya amerika ah, dufashe mubanze mubashikirize ubutumwa ku bw'ijwi rya amerika ababanye natwe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu imbere yuko duca tubabaza ico mutubikiye mubikiye abakunzi bacu mu mwaka uza akajambo mubwiye abatwumvirije abadufashije za nshuti twabanye mu makuru mu biganiro niyandi urakoze umpaye akanya ko kugira ngo mbwire abatwumva bose aho bari kuko radiyo ijwi rya amerika kuva yashingwa mu kirundi n'ikinyarwanda ni radiyo muri make ibereyeho abayumva mwebwe cyane cyane mutabona ijwi mu bundi buryo ni namwe mutuma tugira porogaramu nyinshi zitandukanye cyane cyane izijya mu byaro bya kure cyane ku mitumba kure cyane aho abenshi batagera tukavugana namwe mukatubwira ibibazo byanyu mukatubwira amakuru yanyu mukadusangiza ibiri iwanyu nimwe rero uyu mwaka ngira nti mwatumye inshingano zacu tuzigeraho mwatumye radiyo ijwi rya amerika igira akarusho ku yandi maradiyo no ku bindi bitangazamakuru mwese rero nizeye ko mwakoze umwana neza na noheli nziza kandi ko uyu mwaka utangiye uzaba umwaka mwiza mu miryango yanyu ni murakoze cyane mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane rero abakunzi bacu barindira iki ku gisata muramutswa c'ikirundi n'ikinyarwanda ku ijwi ry'amerika rero nicyo navuga barindira ni uko twifuza gukomeza kunoza porogaramu kunoza imibanire nabo cyane cyane tubagenderera hafi yabo tubasanga icyo twabasaba cyane cyane abo twakwita ba ambasaderi bacu n'abandi badukorera kenshi navuga bitanze aha ndavuga n'abanyamakuru bacu bari hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari n'aho batembera hose icyo nabasaba ni uko bakomeza kubakira ku ruhande rwacu tuzongera porogaramu zitandukanye abana benshi urubyiruko rwinshi n'urwaruka rurifuza ko twabagezaho ibiganiro bijya- bitari amajwi gusa ahubwo birimo n'amashusho eh, za televiziyo cyangwa se abajya ku magarukana- ngarukanaubumenyi cyangwa se imbuga mpuzambaga nabo bifuza ko twabaha ibiganiro babasha kureba tukarebana amaso mu yandi tukaganira turebana iyo twifuza ko twabasha gukomeza gushyiramo ingufu nabwo babidufashijemo twabigeraho
bari ababifurizanya umwaka mushasha eh, mu gice cy'ikiganiro mugenzi wacu diane nininahazwe yabateguriye mu kiganiro muri sanga abagenzi dukorana hano kuri radiyo ijwi ry'amerika barasangira ibyiyumviro byabo n'abadutega amatwi ku byerekeye umwaka turangije w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu n'uyu mwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane dutanguye uno munsi tukaba rero turi kumwe na frederic nkundikije na eugenie mukankusi hamwe na edi gwema umwaka mwiza mwese
umwaka Umwaka mwiza mwiza, sirena
Ah, yego Eh, ndashaka ndababaze mbere kuri frederic nkundikije uwo mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu n'uwo utanguye eh, wawubonye gute uwo mwaka utanguye mushasha wawuhimbaje gute
umwaka twaraye dusozeye twawuhimbaje neza cyane rwose nk'uko bisanzwe ah, bikorwa ngaha muri amerika imiryango iraje hamwe ugatumira inshuti n'abagenzi mugasangira ika- mukarindira ko umwaka utangura igihe cy'isaa sita z'ijoro hanyuma mukabandanya mukanezerwa mukifurizanya ibyiza mu mwaka tugiye gutangura
nawe eugenie mukankusi
Eh, fidele ibyo natwe njye ntabwo bitandukanye ni n'ibyo Freddy amaze kuvuga ni ukuba hamwe n'umuryango n'inshuti eh, twarasangiye hanyuma twifurizanya nyine umwaka mwiza ubuzima burakomeza
edi gwema nawe wahimbaje uwo mwaka gute utanguye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ku bikwerekeye
Eh, urakoze fideli kandi eh, ndifuriza umwaka mwiza eh, abadukurikiye bose hirya no hino ku isi ndifuriza umwaka mwiza eh, mwebwe mwese dukorana aha ku ijwi ry'amerika eh, umwaka nk'uko bagenzi banjye bari bawuvuze eh, wasojwe no guhura n'inshuti n'abavandimwe hanyuma mugasenga mugashimira imana yaba- yabarinze umwaka wose hanyuma mukanayiragiza uh, uyu umwaka mushya utangiye hanyuma mugasangira nuko byagiye byagenze naho ku, ku biganiro uh, dutegurira abatwumviriza kuri radiyo ijwi ry'amerika frederic nkundikije ni ikihe mwoba mutegekaniriza abatwumviriza mu mwaka dutanguye mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane
fidela ibiganiro tubandanya tubashikiriza ibiganiro bimeze neza cyane rwose amakuru atahenshi uyaronka atari mu ijwi ry'amerika ariko tukaboneraho n'akanya ko gutera akamo cyane cyane abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika abasasoni cyane cyane tukifuza ko bogira uruhare rukomeye cyane rwose kurusha ubwo bagize muri uyu mwaka turangije eka n'urwaruka nyine tukarutera agakamo kugira ngo rugire uruhare ruhambaye cyane rwose mu biganiro byacu kuko ni ibiganiro zifuza ko imijwi yose itandukanye igira uruhara tukagira ibiganiro binoze nawe eugenie mukankusi ni ikihe wobwira abatwumviriza ku, ku bijanye uh, n'akazi tujejwe ko kubashikiriza ibiganiro
fidele niyo ngabo nk'uko umuyobozi w'iki gisata cyangwa se eh, we- w'iri tsinda ayoboye etiyeni karekezi yabivuze eh, ni- abakunzi b'ijwi rya amerika nibo dukorera kandi nibo badufasha muri byose eh, n'abaku- n'abantu bose badufasha nyine baku- baza mu biganiro tubatumiye ku gusobanura ibintu ibi n'ibi Eh, mbonereho n'akanya rwose ko gushimira abakunzi b'ijwi ry'amerika bose mbifuriza umwaka mushya muhire n'abantu twatumiye n'abo tuzatumira mwese mwese muzagire umwaka w'amata n'ubuki inkunga yanyu irakenewe buri gihe tukaba kandi tuyiteze no muri uno mwaka Eh, navuga rero ko ibiganiro ko twabibate- ko tugiye tubibategurira n'ubundi tuzakomeza turebe naho twashyira akarusho dukurikije n'ibyifuzo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika mukomeze mutube hafi
murakoze rero yari frederic nkundikije eugenie mukankusi na edi gwema uh, ku vyerekeye umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane tumviriza aka karirimbo all i need is from here uh, in africa by steve kekana
Africa.
inshuti muhandanya kutwumviriza mugire umwaka mwiza muhire w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane tugaruke ngaha kuri bagenzi bacu ku ijwi rya amerika turi kumwe na thomas kamirindi na oriane itanga ishaka umwaka mwiza mwese umwaka mwiza fideli umwaka mwiza niyongabo fide
mwosangira iki ku bijanye n'ingene mwahimbaje uyu mwaka n'ibyashoboye guku- gushika mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ku batwumviriza ntangurire kuri thomas
uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ni- ndizera yuko abakunzi b'ijwi rya amerika bawushoje neza nkaba mbifuriza bose kuzagira umwaka w'uburumbuke umwaka w'amata n'ubuki muri uyu mwaka nyine mushyashya w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane naho ubundi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu wabaye umwaka navuga ko wabaye igitangaza mu mu- mu magambo makeya kubera ko ijwi rya amerika nabonye abantu barikunda cyane bakunda ibiganiro ariko ikintu ikintu cyashimishije kurusha ibindi ni abantu badufasha mu biganiro nka bariya cyane cyane baza mu biganiro muri isanga twabatumiye kuko umuntu kugira ngo umugumane isaha nzima ni ikintu gikomeye cyane akitanga agasangira ubwenge bwe n'abantu ba- baba bumva ijwi rya amerika nta nubwo ari aho ngaho bihagarara kuko biko bijya no kuri interineti mu magambo makeya ibyo byarashimishije cyane ntabwo rero nabona agiye ku giti cyanjye uko nashimira abo bantu n'abakunzi b'ijwi rya amerika muri muri isanga cyane cyane muza muri benshi buri gihe mwese mwese murashimishije ku giti cyanjye rwose ndabakunda pe Abo- aba- abumva ijwi rya amerika ndabakunda cyane ndabashimiye Eh, nawe itanga ishaka oriane n'ikihe wosangira n'abakunzi bacu ku bijanye n'umwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu n'uwutanguye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane muri make
Wi, urakoze cyane fide niyo ngabo urakoze cyane reka nunganire mugenzi wanje thomas kamirindi nzi abanywanyi bakunda cyane kumva no kumviriza iyo ndi mu biganiro baramutasha cyane ariko muri bibiri na mirongo ibiri na gatatu eh, naranezerewe cyane ku kuntu abanywanyi bacu ntibadewukirwa babandanya kutwereka urukundo babandanya kutwereka yuko ibiganiro n'amakuru tubashikiriza ari inkoramutima ari ibintu bibubaka ari ibintu ah, bashima cyane buri gihe iyo tugize ikiganiro muri isanga ari nacyo kiduha akanya n'akaryo ko kumva ibyiyumviro by'abanywanyi bacu ibyiyumviro by'abatumire bacu ah, turumva yuko koko ijwi rya amerika ari radiyo babandanya kwizera babandanya gukunda babandanya kumviriza rero nanjye ndashima cyane kubona muri bibiri na mirongo ibiri na gatatu abanywanyi bacu barabandanyije kutwizera hama ndashimiye nda- nongera ndabifuriza mwe mwese ah, ah, mutwumva umwaka muhisha muhire jewe n'umuryango wanjye Murakoze.
muri make ndabashimiye cyane murakoze murakoze cyane Eh, ntitwibagiye na timu ishimwe diane ninahazwe hamwe na veniste nshimiyimana ndabifurije umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane
yego komera cyane urakoze cyane fideli umwaka mwiza muhire Eh, twese hano muri studio turi kumwe na diane ninahazwe niki hosangiza abakunzi bacu badukurikirana mu biganiro byacu ku bijanye n'umwaka urangiye n'uwutanguye Uh, Fidel umwaka mwiza mbanze ndakwifuriza umwaka mwiza ndanawifurize n'abandi ico novuga nka bagenzi banje bandi ni ugushima ko batubaye hafi nshima cyane ariko by'umwihariko nk'umwe mu bakorera cyane ku mbuga ngurukana bumenyi z'ijwi rya Amerika naho tuharonkera amakuru menshi y'abadukurikira tukabona urukundo rwinshi batwereka haba bice kuri Instagram kuri Facebook Twitter hamwe na YouTube yacu turabona mudukurikira cyane turabishima twifurije umwaka mwiza tukabizeza ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane tuzobandanya kubanoganiriza ibiganiro byaba bizoca kuri televiziyo ibizoca kuri radiyo hamwe rero no kuri izo mbuga ngurukanabumenyi zacu zitandukanye nawe timu ishimwe muri make ico wosangiza abatwumviriza muri make
Ah, urakoze cyane fideli reka mbere kuri wowe mbanze nkwifurize umwaka mushya muhire ndetse n'abagenzi banjye bose dukorana hano i washington dc eh, bari mu karere k'ibiyaga bigari mu bwongereza mwese mbifurije umwaka mushya muhire wa bibiri na makumyabiri na kane ndetse n'abakunzi b'ijwi rya amerika aho bari hose ah, mu bice bitandukanye by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro amerika muri kimwe dukunda kubanamo Ah, mwese mbifurije umwaka mushya muhire Ah, nk'uko bagenzi banjye rero bagiye babivuga dufite gahunda y'uko ah, tuzahuza amajwi n'amashusho muri uyu mwaka ubwo bazagenda ba- batubona ndetse Murakoze.
ah, mm, murakoze Eh, umwanya ugiye kurangira ariko veniste nawe uradufitiye akajambo ushobora kutubwira ku bijyanye n'umwaka mushasha ku batwumviriza
Ah, icyo nakubwira ni uko kuva kera nkiri umwana nakundaga ikiganiro cyitwa tashya inshuti n'abagenzi kuri radiyo burundi uyu munsi rero nari nifuje gutashya abantu bose cyane cyane abumva ikiganiro iwanyu mu ntara buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu abo bose cyane cyane rusina rex wanyandikiye ambwira ati muri uyu mwaka dutangiye tuzaharanire amahoro mu bwuzuzanye ubu nawe ndamusuhuza cyane nawe umwaka mwiza murakoze bari bagenzi bacu dukorana hano kuri radiyo ijwi rya amerika aha niho turangirije ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha byari byerekeye umwaka mushasha mubandanye rero muhimbagwamwo ubabere umwaka w'amatanubuki
Tuimbe tufurahi leo